dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
twongeye kubasuhuza inshuti muteze amatwi ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi mu ntangiriro z'uyu mwaka leta zunze ubumwe za amerika zasutse urusasu ku modoka yari itwaye general kasem soleiman umukuru w'umutwe w'ingabo zidasanzwe za iran ubwo yari muri iraq general kasem soleiman yahise agwa muri icyo gitero cyahitanye kandi abu mahdi al muhandis wungirije umukuru w'umutwe w'abarwanyi bashyigikiwe na iran witwa popular mobilization forces ndetse kinahitana n'abo bari kumwe bose perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika icyo gihe yemeje ko amerika ariyo yivuganye uwo musirikare mukuru kubera icyo yise ibikorwa byo kugirira nabi amerika yarimo ategura trump yavuze ko bamwikijije mu rwego rwo kuburizamo imigambi mibisha yari afite icyo gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa iran javad zarif yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika yakoze igikorwa cy'iterabwoba umuyobozi w'ikirenga wa iran ayatola ali khamenei yashyizeho iminsi itatu y'icyunamo mu gihugu hose anavuga ko intambara ya jihad igiye gukomeza n'ingufu zikubye kabiri izo yari ifite amerika yahise itegeka ko abaturage bayo bava muri icyo gihugu ivuga ko kirangwamo umutekano muke mu minsi yakurikiyeho iran yasutse urusasu ku birindiro by'ingabo za amerika biri muri iraq mu rwego rwo kwihimura yangije ibikoresho bya gisirikare ariko ntiyagira umusirikare wa amerika ugwa muri ibyo bitero ubu se ikibazo cy'urupfu rwa kasem soleiman gisize uburasirazuba bwo hagati bwifashe gute gifite ingaruka ki ku mibanire y'ibihugu byo mu karere no ku mugabane wa afurika ibyo bibazo kimwe n'ibindi ni byo byatumye dusangira ijambo ibatumirira porofeseri paul kananura impuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga akaba yigisha muri kaminuza ya bordo mu bufaransa Profeseri Kananura wakoze kwitabira iki kiganiro reka ntangire nkubaza kuki Amerika yirengeje Kasem Soleimani
uriya mugabo ntabwo twavuga ko yari mu mitwe y'iterabwoba kuko ni umusirikare w'igihugu ni umusirikare ukomeye kandi ufite ubunararibonye n'ubuhanga bukomeye mu gupanga mu bya gisirikare ahubwo yari umuntu ubangamiye inyungu za amerika hariya mu karere ka mu karere k'iburasirazuba bwo hagati haba muri irake haba muri libani haba muri isirayeli haba no muri siriya ndetse no muri yemeni aho hose yari ahafite abasirikari muri ibyo bihugu uretse imitwe y'igisirikari yashyizeho kandi yari ibangamiye cyane inyungu za amerika nkeka ko kumwirenza kwa amerika byari mu nyungu zayo zo kugira ngo bikize umuntu w'umusirikari w'umuhanga ukomeye wari uhanganye nabo hirya no hino mu bikorwa byo kurwanya amerika iyo uvuga ko yari abangamiye inyungu za amerika biba bishatse kuvuga iki yari azibangamiye ate ngira ngo abantu bose bazi ko igihugu cya irani n'igihugu n'igihugu cya amerika bitumvikana kandi amerika ikaba ifite inyungu nyinshi hariya mu burasirazuba bwo hagati ikaba ari n'inshuti y'ibihugu byinshi mu burasirazuba bwo hagati cyane cyane israel na rabi sawudite bidacana uwaka na iran ubwo rero urya musirikari umutwe yari ayoboye ntabwo ari umutwe wo muri iran hagati ni umutwe ushinzwe kurwanira iran hanze ni ukuvuga hagati muri ibyo bihugu muri ako karere kose ni muri urwo rwego uretse kuba yari ayoboye igisirikari umutwe ukomeye mu gisirikari cya irani niwe washyizeho na esibora muri libani muzi ko ihora igaba ibitero muri isirayeli niwe washyizeho umutwe cyangwa se ufashe umutwe wa hamasi eh, muri palestine nawe uhanganye na isirayeli niwe washyizeho eh, urya mutwe wuriya mukomanda ba- wungirije babicanye muri irake nawo wari ubangamiye cyane inyungu z'abanyamerika yewe ni nawe watumye buriya kiriya gihugu cya siriya kitagwa kuko naho yaragiye ashyiraho undi mutwe warwanye ku butegetsi bwa perezida asade ndetse uwo mutwe ni nawe warwanije cyane cyane ibikorwa by'iterabwoba eh, bya alikaida na, na, na biriya byo n'uriya mutwe wa kiyisilamu Eh, hakiyongeraho yuko eh, ibyo bikorwa nabyo byo muri muri siriya by'uwo mutwe byari bibangamiye cyane cyane ubusugire bwa isirayeli ibyo byose rero urumva ko biterana haba ku nshuti za amerika eh, haba eh, no ku mutekano muri ako karere bikabangamira inyungu za amerika cyane cyane muri ibyo bihugu bikungahaye kuri peteroli amerika rero iramurashe urupfu rwe rufite ingaruka ki ku karere k'uburasirazuba bwo hagati muri rusange Eh, urupfu rwe nta- aho kugira ngo rube igisubizo ahubwo rubaye umutwaro n'ibibazo kuri amerika duhereye imbere kuri amerika mu gihugu ngira ngo mwabonye ko eh, kongere yatoye umutwe w'abadepite watoye itegeko rigabanyiriza ububasha perezida wa repubulika bwo kuba yagaba igitero kindi muri irani batamuhaye uburenganzira ibyo ngibyo ngira ngo umuntu yabishyira mu rwego rwa politiki yo hagati mu gihugu cyane cyane ko amatora anegereje bakagira ngo eh, ntabyitwaze kugira ngo yenda eh, Trump azatsinde amatora icyo ni cyo cya mbere aho ni mu rwego rw'imbere mu gihugu kugabanya ingufu za perezida wa repubulika ubundi ufite uburenganzira bwo kugaba ibitero igihe cyose ashakiye Mm.
noneho tugiye ku rwego mpuzamahanga hariya mu karere eh, kiri- eh, byerekanye ko ingufu za amerika n'ubuhangange bwayo bishobora kuzagabanuka mu kirere mu- mu- mu karere kubera impamvu ebyiri Mm.
Eh, icya mbere nk'ubu ngubu amerika yahagaritse imyitozo ya gisirikare yagombaga kugirana na maroc muri iyi minsi yewe indege za amerika zatangiye zimwe zi- zitwara imizigo za gisirikare zimuye ibikoresho mbe- ndetse n'abasirikare bamwe na bamwe bari muri koweti kuko bakekaga yuko em, bakekaga yuko irani ishobora ku- kubarasaho kuko bari bari hafi yayo aho mem- aho ngaho ni na mbere y'uko irasa muri iraq Mm.
noneho yewe n'ubwato bw'intambara bwari hafi aho ngaho muri kiriya kigobe cya perise ari turumani nabwo babwigizayo kugira ngo irani itavaho iburasaho noneho haza no kwiyongeraho ikindi ni uko irani imaze gukora iki- ibitero byo kwihimura ikarasa mu bigo bibiri bya amerika muri irake yakoze ku buryo itica abasirikari ba- b'abanyamerika ahubwo igasenyagura ibi- ibi- ibikoresho bya gisirikare ibyo byerekanye ko irani ifite ubushobozi bwo kuba yarasa ihereye kure ikarasa eh, mu kigo gikomeye kirimo abantu ibi- aba- abasirikare barenze ibihumbi bibiri ba amerika igashwanyaguza ibyo ibikoresho bya gisirikari ikaba yararashe ama- amabombe ageze hagati ya ya cumi na na- ya cumi n'abiri na cumi na hagati ya cumi n'atandatu na makumyabiri amerika ikaba itarabashije eh, gukoresha intwaro zayo zikoresha zo kwirinda kugira ngo iyashwanyaguze ibyo rero byerekanye ko irani nayo ifite ubushobozi bwo kuba yagirira nabi eh, eh, ingabo za amerika ziri harya hose muri kariya karere nyinshi cyane no, no- eh, kandi ikaba yanagirira nabi none ibihugu bicuditse na amerika yenda bi- bitanayikundaga ibyo rero bizashobora ku- aho kugabanya eh, icyo twakwita influence mu gifaransa mm, ubudahangarwa n'u- n'ubuhangange bwa amerika mu karere kuko ibyo bihugu bizahita bibona ko bitagifite eh, kirinda ahubwo aho kugira ngo bije muri politiki y'ububanyi n'amahanga yo guhangana na irani bizajya muri politiki yo gushaka kumvikana kugira ngo irani yenda itazabihimuraho igihe kizaba itangiye ibintu by'imirwano na amerika ariko twongere tuvuge ko amerika ifite ubu- ubushobozi bwo kuba yashwanyuza irani ariko ubu dukurikije ibyatowe eh, n'abadepite tugakurikiza n'uko ibintu byifashe hariya mu karere ntabwo amerika ishobora ku- kuzongera gushaka ku- kuba yatera irani mu- muri iyi minsi ya vuba aha ngaha keretse hari ibindi bindi bihindutse ibyo nabyo bizatuma ibihugu byo mu karere bigenda bishaka kugura intwaro nk'izo mu burusiya kugira ngo bizirinde aho gukomeza kugura intwaro za amerika kugira ngo ni uko umuntu yashobora kubivugamo muri rusange
Mm, naho tuvuye nko ku mugabane wa aziya tukaza ku mugabane wa afurika hari icyo urupfu rwa kasemu selemani ruvuze kuri afurika
Eh, nta ntabwo ari cyane kuko eh, ikibazo gusa cyaba gihari ni uko ubwo urabyumva biranashoboka cyane cyane muri afurika y'amajyaruguru hari hari muri biriya bihugu by'abarabu Mm, hari bariya bo bajya bita eh, abashiyite urumva ni abantu bagengwa mu mu rwego rw'imyumvire y'idini na ira na irani Eh, abanyamerika rero ngira ngo ubu ngubu murebye batanze eh, batanze ibyo twakwita konsigne eh, babwiye abantu baho ari abatuye muri za maroke ari abatuye muri za algerie eh, mu- mu misiri bitari cyane na na hariya muri za tunisiya ko bagenda bari menge kandi igihe cyose eh, bikenewe bakaba bahava urumva nabyo eh, ni ingaruka zimwe na zimwe ziri kuri afurika n'iyo ngaruka ya kabiri y'uko bari bafitanye imyitozo ya gisirikari ndetse hari n'amato y'intambara yari yamaze kugera hariya muri mediterane hafi ya maroke Eh, iyo myitozo ya gisirikare bakaba barayihagaritse kuko bashobora kuba batinya ko hashobora kuba haba eh, ibitero by'ubwiyahuzi eh, bikozwe eh, n'imitwe ibisinziriye nyine y'abiyahuzi yaba iri muri ibyo bihugu by'abarabu byaba iby'aho muri afurika eh, ya ruguru byaba ibya- n'ibya hariya nyine mu- eh, mu karere eh, k'uburasirazuba bwo hagati utekereza ko umuryango w'abibumbye hari icyo ushobora gukora kugira ngo ukumire ibintu bidasho- bi- bidakomeza kudogera
umuryango w'abibumbye ntacyo ushobora gukora kubera impamvu ebyiri Mm.
impamvu ya mbere ni uko u- umwe mu barwana ari we amerika afite ijambo eh, mu nama mu- mu kanama eh, k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano gafata ibyemezo byose urumva rero bagiye kuvuga ibintu bitabereye amerika yashyiraho veto I- ikindi cya kabiri nk'uko byagenze igihe cy'amerika yashakaga gucishaho umwanzuro eh, wamagana igitero irani yayikoreye mu- mu kigo cyayo cya gisirikare muri irake abashinwa n'abarusiya barabyanze bati nitutashyiraho uyu- ba- basha- bifuza ko uko kubyamagana kujyana no kwamagana ibyo amerika yari yakoze yica uriya mujenerali surayimani Mm.
urumva rero umuryango w'abibumbye ntacyo ushobora ku- kuzakora cyane cyane ko hazaba veto y'abanyamerika niba batabyishimiye cyangwa se nabyo ibyo bashaka guhitisha hakaba veto y'abarusiya eh, cyangwa se y'abashinwa kuko nabo bashyigikiye irani Eh, kandi ubu ngubu nicyo bizahindura ahubwo gikomeye ku isi ni uko abarusiya na- n'abashinwa bifuza nabo kwerekana ko batangiye kugira ingufu zishaka gusa n'izihangana n'abanyamerika mu- muri bya bindi twakwita sureyimani yi- ah, ah, yishwe mwabonye ko perezida w'uburusiya yahise ajya gusura siriya akagenda rwose yemye akajya no muri za mosike eh, eh, aho basengera hariya muri za siriya yewe aka- akabaha n'impano y'igitabo gitagatifu cy'ikorowani ibyo byose bishaka kwerekana ko uburusiya eh, butangiye ku- kwerekana ingufu muri kariya karere bwerekana abaturage ne- ndetse n'abayobozi b'ibyo bihugu bati ntimugire ikibazo eh, amerika ninatakaza ingufu hano tuzayisimbura
Hmm. reka duse noneho na- n'abakomereza aho ngaho turebe ibintu uko ubibona birimo birerekeza he ni ibihe bintu bishoboka kuba mu minsi iri imbere
muri iyi minsi iri imbere ndakeka ko nta kintu na kimwe kizahaba kuko amerika ifite ingufu n'ibikoresho byashwanyaguza gato mu gihe gito irani ariko ntabwo ibifitiye inyungu yo kubikora cyane cyane ko politike yayo ari iyo gushaka guhindura ubutegetsi muri irani ngo ikureho bariya bayatora noneho ishyireho ubutegetsi buyibereye bushobora kumvikana nayo urumva rero ntiyabikora ishwanyaguje inzego zose ishwanyaguje n'abaturage irani nayo izi ko ifite ingufu zashobora zashobora gukora mu jisho amerika ubu tunibutse guhera mu myaka mirongo irindwi ishize ni ubwa mbere igihugu ku isi cyaba kirashe mu- mu bigo bya amerika iya- kirashe mu bi- mu bigo bibiri bya amerika kuva mu myaka mirongo irindwi ishize ubwo rero urumva ko irani nayo itangiye kwerekana ingufu ariko izi aho zigarukira izi ko idashobora kujya kure kuko bya- byayimerera nabi cyane cyane kugera ubu ngubu itaragira ziriya ngufu za kirimbuzi ahubwo ubu ngubu igiye kwisuganya cyane cyane ko yavuye muri ariya masezerano y'ingufu za kirimbuzi kugira ngo nayo ibashe kugira ubwo bumara bwa kirimbuzi noneho ikomeze eh, kuzamuka mu rwego rwa gisirikari cyane cyane ko nayo yumva ko ishobora kuba ihagaze ku rwego ariko rutatuma ruhangana na- na- n'aba- n'abanyamerika ubu ndumva rwose nta gihugu na kimwe yaba irani yaba na- na amerika cyakwifuza ko iyo ntambara iba kuko ntawuzi uko byarangira naho ibi byose byabaye hari ingaruka bifite ku bukungu cyangwa se ku bucuruzi mpuzamahanga
Eh, m- mwahise mubona ko uriya generali kasama amaze gupfa ibiciro bya peteroli byiyongereye ku isoko Eh, ariko nyuma mm, ngira ngo perezida trump yaje no kuvuga ko amerika idakeneye peteroli iva hariya mu burasirazuba bwo hagati kuko ihifitiye ngira ngo ibyo ngibyo byagabanije ubukana bwo kwiyongera bw'iyo peteroli ariko haramutse habaye intambara eh, irani yahita ifunga yenda igihe gito hariya mu kigobe cya perise kandi niho haca mirongo itatu ku ijana bya peteroli icuruzwa ku isi yose urumva rero ko byagira ikibazo ku ngaruka z'ubukungu cyane cyane ko peteroli kugera ubu ari ikoreshwa mu bintu byose haba haba mu nganda haba mu mu by'ingendo indege imodoka n'ibindi byose urumva ko byagira ingaruka ku bukungu bukomeye ariko cyane cyane yuko amerika ifite nka peteroli ku butaka bwayo n'ibindi bihugu byaba bitarebwa n'iyo ntambara nk'uburusiya bifite nabyo bya peteroli nyinshi bo n'ibyo bihugu byo muri afurika ngira ngo byagerageza gukora ku buryo peteroli yabo yiyongera ku isoko kugira ngo ntibikare cyane kuko nta gihugu na kimwe ku isi ukurikije uko ubukungu bwifashe ubu ngubu ku isi nta gihugu na kimwe ku isi ndavuga mu bikomeye byakwifuza ko peteroli izamuka cyane kuko bishobora gutera izindi ngorane z'ubukungu ibyo nabyo ngira ngo biri mu byatuma iyo ntambara nta uyishaka cyane cyane abanyamerika batayirohamo keretse bibaye ngombwa
mu magambo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yavuze asobanura impamvu amerika yamwishe yaravuze ngo bamenye yuko hari ibitero yateganyaga kugaba ku banyamerika ndetse aravuga ati atakiriho abanyamerika bafite umutekano kurusha uwo bari bafite akiriho ibyo bintu ni byo
icya kabiri cyo ntabwo ari cyo ahubwo kuba atakiriho bishobora guteza umutekano muke ku banyamerika no ku nyungu za amerika icya mbere cyo sinshobora kugihamya kuko nta makuru mbifitiye sinshobora kugihamya kandi sinshobora no no kucyemeza ariko muzi ko mu ntambara ibintu byose bishoboka eh, ushobora kuvuga ukuri cyangwa se ukavuga ibyo wishakiye tugume kuri icyo cya kabiri uvuga uti si cyo urabishingira ku ki
Eh, ndabishingira ko amaze gupfa umwe mu mu bajenerali eh, uriya hamuze golane ari abu yavuze ko bafite eh, yavuze ko bashobora kurasa ahantu harenze mirongo itatu na- na- na hatanu hari ibikorwa ngirakamaro bya amerika harimo na teravive kandi ibyo ni byo koko babifitiye ubushobozi icyo ni cyo cya mbere icya kabiri ni uko eh, u- ya mitwe yose twavuze iri hirya no hino eh, haba rehuti eh, muri yemeni haba esibora muri libani haba hamasi muri palestine eh, haba n'uriya mutwe eh, wo muri irake byose eh, bi- biyoborwa eh, byayoborwaga n'urya mujenerali ni nawe wabishyizeho abasirikari babyo bakomeye bitoje muri irani kandi bahabwa ibikoresho eh, bya gisirikari na Ira- bahawe cyangwa banahabwa ibikoresho bya gisirikari na irani bagahabwa n'amafaranga na irani urumva ko bashobora kubakoresha eh, haba mu bikorwa bi- byo kurwana bisanzwe cyangwa se mu bikorwa eh, byo kubangamira inyungu za amerika mu buryo butaziguye eh, bakora ibintu by'ibi- ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se by'ubwiyahuzi ahubwo kandi uriya mujenerali yari akunzwe ngira ngo wabonye abantu bagiye eh, bamuherekeje kumushyingura Mm.
eh, barya barwanyi bandi rero bamwemeraga nk'uko ngira ngo umuntu yemera imana kuko yari umuhanga cyane mu gupanga ibintu bya gisirikari urumva bose bamwibonagamo ku buryo gushaka kumuhorera byatuma ahubwo abanyamerika n'inyungu za amerika eh, zita- bitagira umutekano mu minsi iri imbere
Tu- tukivuga kuri iyo mitwe itandukanye yari yagiye ashyiraho mubona urupfu rwe rushobora gutuma ibitero by'abiyahuzi wenda tuvuge nko ku mugabane wa afurika cyangwa imitwe ya kisilamu yo muri afurika ikaza umurego mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa by'ubwiyahuzi Na- nabyo birashoboka ariko ubwo yakaza umurego igenda eh, ibangamira inyungu za amerika cyane cyane za ambasade eh, n- n'izindi nyungu z'ubucuruzi ngira ngo niba mwibuka muri- muri mirongo cyenda eh, n'umunani ibitero bya mbere by'ubwiyahuzi byabereye muri kenya no muri tanzania muzi ko byatangiriye kuri za ambasade za amerika ni aho ngaho rwose afurika eh, yatangiye guhangana eh, n'ibitero by'iterabwoba none ubu ngubu bikaba bimaze kuzura hafi afurika yose urumva rero ko eh, bishobora kugira ingorane eh, afurika ishobora kubigiriramo ingorane eh, ariko zitari nyinshi kuko eh, bariya bakora iterabwoba muri afurika ntabwo eh, ari abagendera cyane mu- mu murongo wa w- w- w'idini rya kiyisilamu eh, rya- rya irani ari ryo ari ryo bita aba- abashiyite ntabwo ari abashiyite babikora abenshi babikora ni abasinite ntabwo haba udutero shuma cyangwa i- i- ibikorwa bi- byo- by'ubwiyahuzi bito bito eh, cyangwa se bi- mm? bigereranije ariko ntabwo bariya bose bo mu mitwe y'iterabwoba eh, bajya guhorera Su- Su- Suleimani kuko eh, ntabwo bagengwa na irani bagengwa n'ibindi bihugu byaharya bitari bitari irani
dusoza iki gikorwa perezida trump yakoze murabona kizamwambura amanota cyangwa mukibona nk'igikorwa gishobora gutuma abantu bamwita intwari kwa kundi yiyamamazaga avuga ati ndashaka kongera kugarura ubuhangange bwa amerika
ngira ngo ariko amerika ni igihugu gifite umuco w'intambara Eh, kubera rero iyo mpamvu abanyamerika bose bazi ko ari igihugu cy'igihangange eh, bi- kugira ngo werekane ubuhangange bwa amerika kandi unacunge umutekano n'inyungu zawo muri amerika no ku isi yose ibyo ngo abanyamerika ahubwo babimutorera ngira ngo ari nayo mpamvu eh, umutwe w'abadepite w'abademokarate kugira ngo yenda atazanabigenderaho cyane aribwo wihutiye gutora itegeko rimwambura nzira kuko babonye ngira ngo aribwo bazabihomberamo mu matora
ni ukuvuga ko muri rusange muri amerika ho ibyo yakoze babibona nk'igikorwa cy'ubutwari
babibona nk'igikorwa cy'ubutwari cyane cyane ko agize ubutwari bubiri iyo urebye eh, iyo ashaka ko- no kwerekana yavuze ko obama eh, eh, yishe ben laden Mm.
naho we ubu ngubu akaba yarishe bagdadi wa leta isilamike akaba yishe n'uriya mm, Ka- generali kasamu we yavuze ko eh, yaba eh, bushe pere yaba bushe fise cyangwa se obama batabashije kwica urumva arashaka kwerekana ahubwo ko ari intwari y'ikirenga kandi abantu benshi muri amerika bashyigikiye iby'intambara bashobora kubifata gutyo yenda akaba ari nacyo cyatuma banamutora icyo twaba tutavuzeho ni uko ibyo amerika yakoze bitubahirije amategeko mpuzamahanga noneho ubu bikaba bitangiye byerekana yuko eh, amategeko mpuzamahanga bayakoresha iyo umuntu adafite ingufu iyo umuntu afite ingufu amategeko mpuzamahanga ntacyo aba avuze wa mugani w'abarundi arahonyorwa amerika yaho- yahonyoye eh, amategeko mpuzamahanga yewe ihonyora n'amasezerano yari yagiranye na irake yo- yo kuba ita- itakoresha indege zayo mu kirere idafite uburenganzira bwa bwa iraq ariko ibyo yaranabikoze noneho yica n'umunyagihugu wa iraq urumva yuko ibyo byose ari ibintu bitubahirije amategeko mpuzamahanga n'amasezerano yagizwe hagati y'ibihugu byombi ibyo rero si urugero rwiza rutangwa n'igihugu gikomeye ahubwo ibindi bihugu byagombye kongera kureba uko byavuga uko byabungabunga amategeko mpuzamahanga ngo yongere agire ijambo murabona ko ijambo amategeko mpuzamahanga iki gikorwa Trump yakoze kiyafiteho ingaruka ku buryo ashobora kuba yateshwa agaciro
undi wese asho- ikindi gihugu cyose wazakibuza ute se kugenda kurasa umwanzi wacyo aho aho ari hose n'uko abishaka wazabihera he ko ubundi igihugu cyavugaga ngo mwubahirize amategeko mpuzamahanga ari amerika akaba ari akaba ari cyo gihugu cya mbere ubwo gitagiye kwerekana yuko ntacyo avuze ubwo n'ibindi bihugu bishobora kuboneraho bikavuga biti ayo mategeko ntabwo natwe tureba twikizaga umwanzi
Profeseri kananura paul ndabashimiye cyane kubera uyu mwanya muhaye ijwi ry'amerika
natwe turabashimiye cyane murakoze
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mwaramutse neza dususurutse samputu jean paul